hello my people na welcome to my channel o oh. billionaire femi odetola na im be this one o oh. he don ask im beautiful daughter wey dem dey call temi say when he and this im boyfriend when he post for here go marry my pipo dis kain question eh na so so laugh i just dey laugh because di tin too funny why e funny be say <laughs> two months ago this billionaire bought three ferrari to this in beautiful daughter with the remaining daughters there be three of them. He bought the car when he worth billions of naira so this in daughter na musician na temina im be her name musician e dey friend dis eh, musician boy dem they call easy mr easy na im be the stage name so two of them post for instagram say e announce eh, the podcast wey be say they won't start together so im papa di billionaire daughter wey dem dey call di billionaire papa wey dem dey call femi otedola na im come ask im daughter as e post with dis im boyfriend say abeg na wen una go marry <laughs> make una no blame di guy o oh. make una no blame dia papa oh, because if una look dis grey hair wey be say e dey for im beer no be young age be dat o oh. time don dey go di man need grand so e reach to ask When una go marry because two of them they don dey date for the past three years according to report and una never go do introduction give femi odetola say una go marry so im don dey ask when una wan marry na be the koko of the whole matter my people oh, how una see dis eh, question e good as eh, billionaire femi otedola ask im beautiful daughter say when im go marry as im dey carry this guy dey post now yeah so the man na wisdom or this question a question of wisdom because you know go carry this guy on the front they do they do at the end of the day now the guy go go pick another another babe say na wife so he reach to ask when them go marry my people how na see this matter what are your thoughts do you think about this whole thing I better drop your comment for comment section moving on to p square and im brother na their birthday They want dem they celebrate birthday The wife wey dem dey call omotayo Don't celebrate them two togeda o alright o oh, my correct correct people. This p square una know say then be former musician wey the two of them they they sing together. They they know them as p square but dia real name na paul and peter okoye yeah oh, then they quarrel no be small small time dem come eh, everybody can't go their separate way one when they call peter can they answer mr p why the other one when I paul na him eh, come they answer rude boy so everybody don't go in separate way today are their birthday so as then they do birthday don't come wish themselves happy birthday I know say then be twins so na the same day nine dem born two of them, come this life so as dem dey do birthday two of them supposed to wish themselves birthday so as they no wish themselves birthday nine the wife of mr p con go for her instagram page con go right. say hmm today e con eh, e say to di twins at peter at peter p square at i am king rudy whether you like it or not you are both brothers You are not only brothers, you are twins. I wish both of both you a happy birthday. Life is short. Make the best use of it. Respect and love should be sacrosanct. As we get older, we should realize that life is precious and time waits for nobody. My two cents. Yeah, now the thing what be say omo tayo, omo tayo when it be Mr. P wife wish both of them o but these two people never wish themselves birthday the thing get as e be o oh, my people. alright all oh, my correct people as e say this babe don't wish in e husband and in e husband twin a happy birthday So people come they say I beg abeg make she go sit down say na she be the cause of all the problem where be say make p square and peter uh, that is the two brothers make dem quarrel sotey quarrel no dey gree end dem do birthday now dem no fit come wish themselves birthday pipo come dey say any quarrel wey be say in woman dey in between say dat quarrel no dey end o oh, between brothers. na say na wow why some pipo say abeg be dem leave lola alone make dem leave omotayo alone say wetin she do say abeg eh. some pipo say igbo pipo sef una own too much igbo pipo una una no dey like to uh, for uh, for anoda woman to marry una broda una no dey like anoda tribe according to report dem say. Eh, and p square say the family no accept the mr p wife which is a eh, lola or Botayo. say they no like him at all say because say she be your friend man which is a eh, yoruba woman na so igbo they call call yoruba people. say they no like him at all say even when their mama are alive their mama no like her. all this story story i no just understand husband and wife don't board how many children wey then they live in peace wetin be the quarrel wey be say e no dey end o oh? sote sote sote p square and im broda dem do birthday two of them, no fit wish themselves happy birthday na wow this quarrel strong o oh. this quarrel wear cover shoe well omotayo wey be say na im be lola don already come out to wish them. im don clear herself she no get problem according to what i they see from what i they see eh, This woman eh na very nice person she no get problem for her to get that mind because it take the heart of a godly person to do this. for her to get that mind to wish in husband and im twin brother happy birthday i think it's it's um is commendable she did the right thing so all the talko talko one and the talk oh, that one concern una you know go about anything for eh, lola body because dis life wey una dey see so una no go force person na p eh, na mr p na don already accept am say lola na im wife and it will remain im wife una know say mr p don even come out say di family dem dey disrespect im wife well well say and im make vow to dis im wife say for beta for worse im go stand by her say so so im dey keep to im vow and dem um, e say many a times wey be say dem don make peace togeda. When they go make make peace finish at the end of the day they go see the disrespecting wife They no gree accepting wife say so im no go fit continue with that kind brother We be say no respect respecting wife so this whole thing na they happen for this between these eh, two brothers where be say everybody can go their separate way oh. my people, but the cocoa of the whole matter be said today that their birthday and me myself maureen gist they wish these two wonderful brother happy birthday and my wish be say make two of them come back because me i be really their fans i dey miss all their swag all their music everything in fact the time wey this you they say two head is better than one you can compare when these two people dey sing together and when they go their separate way yeah the difference is seven up the difference is very very clear na the truth be that there's nothing we can do but we go dey put them for prayer make god touch their hearts. since this dis wife don come wish them birthday even at this thing na im go feel reunite them together. May god help may two of them come together, may they reunite together because we love them. Oh, we the fans eh The thing really turn on on us so oh. we really miss this eh, peace square not be small we love them, may they come together and and work out things and waiting be the quarrel wey be say at the end But how two people go quarrel for for for so long like this? my people now here go stop oh what are your thoughts drop your comment for comment section bye